abifilipi gice cya kabiri duhere ku murongo wa mbere nuko namba hari ukuremeshwa muri kirisito namba hari ukwirugwa kuva mu rukundo namba hari ugusangira mpwemu namba hari imbabazi n'ikigongwe wa kabiri mwuzuze umunezero wanje muhwanije imitima musangiye urukundo rumwe muhuje umutima n'inama ntimugire icyo mukora ku bwo gukebana cyangwa kwifata uko mutari ariko mwicishije bugufi umuntu wese yiyumvire yuko mugenzi we amuruta kandi umuntu wese niyumvire iby'iwe gusa ariko yiyumvire n'iby'abandi ni uwa gatanu mugire wa mutima wari muri kirisito yesu uwo naho yari asanganywe ishusho y'imana niyumviriye yuko kuringanira n'imana ari ikintu cyo kumirako ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acika usa n'abantu kandi abonetse afite ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushitsa ku rupfu kandi urupfu rwo kumusaraba nicyo cyatumye imana imushyira hejuru cyane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya yesu ay'ibyo mu ijuru n'ay'ibyo ku isi n'ay'iby'ikuzimu kandi n'imi zose ze zature yuko yesu kirisa uhoraho ngo biheshe imana data twese icyubahiro umurongo wa cumi na kabiri nuko rero abo nkunda nk'uko mwamye muganduka aba ariko mushitsa agakiza kanyu mutinya muhinda agashitsi yamara siyo ndiho gusa ariko n'ubu nyine naho nariyo nimurushirize umurongo wa cumi na gatatu kuko imana ariyo ikorera mu mitima yanyu ikabagukunda no gukora ibiyihimbara mukore byose atakwidodomba ataguharira kugira ngo ntimugire umugayo cyangwa akarohe muba abana b'imana batagira agasembwa hagati y'igihe bagoramye b'ibidambidambi abo mubonekeramo nk'amatara mu isi cumi na gatandatu mwerekana ijambo ry'ubugingo kugira ngo mbone icyo nzokwirata ku munsi wa kirisito y'uko nirukiye ubusa kandi ntatamijwe n'ubusa ariko usangwa nkwiye gusukwa ariko asanga nkwiye gusukwa ku kimazi cy'ukwizera kwanyu no ku ibango ryako ndanezerwa nezererwa namwe mwese aba ariko namwe munezerwa munezeranwe nanje gushika hano rino jambo ryiza kandi ry'igiciro ry'imana duhagurire kugira ngo dusenge mana yo kwizigirwa turagushimiye kubwa kino gihe cy'ubuntu mwami twongeye gukoranira hano kuno mugoroba kugira ngo twambaze izina ryawe ry'igiciro kugira ngo tuguhimbaze tugushime tuguhe amashimwe n'icyubahiro kuko wewe nyine mwami ni wowe ukwiye gushimwa ugahabwa n'icyubahiro mwami dushaka gufata ku ijambo ryawe waduhaye mwami ku bwiciro cy'umukozi wawe warungitse yahuye n'ingorane nyinshi kugira ngo ashobore gushyira ahabona ukuri gushyira mu kibanza byose mwami mwami mwami byose twarashoboye kubyemera ku buntu bwawe mwami nicyo gituma dukeneye kubihagarara ko dushikamye tugushimire kandi tuguhe amashimwe n'icyubahiro turagusabye bivuye mu mitima bigena mu mitima yacu mwami kugira ngo ubandanye uvugana natwe kuri mugoroba biciye mu ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro uracyafite ikintu cyo kutubwira mwami kuri buri jambo ryose uduha mwami biratunezera turabyizera kandi dushaka kubihagarara ko gushika ku munsi wo kuza kwawe izina ryawe ry'igiciro kandi ryiza rya yesu rihabwa icubahiro ntiwakire amashimwe ntiwakire icyubahiro kivuye mu mitima yacu no mu minwa yacu mwami kuno mugoroba kandi ukomeze kubana natwe mwami niryo sengesho ryanje kandi iryo sengesho ryacu twese mu izina ryera ry'igiciro rya yesu mwami turakuzaniye eh, ibyo mushiki wacu agusaba mwami urazi ingorane afise urazi indwara agwaye turagusaba bivuye mu mutima mwami kugira ngo ushobore kumuserukako kuko kuri wewe nta kure habaho ariko uri imana ishika hose mu mwanya umwe mwami kandi gutyo mwami turagusabye ngo ufashe mwami uhagurutse n'abagwaye bose n'abantu bababaye mu mitima bari hagati yacu mwami turaguhesha icubahiro turaguhimbaza kandi turaguhaye byose mwami izina ryawe ryiza rihabwa icubahiro niwe duheshe icubahiro n'ishimwe mu izina rya yesu kirisito amen Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können.
Eh, umwami wacu ashime kubw'amahirwe turonse gushobora kuba hano kugira ngo eh, dushime duhimbaze turafise mm, ibintu vyinshi tuza kwereka imana bisaba gusengerwa tuza kwereka umwami wacu turaja kumusaba kugi- eh, kumusaba ngo ahezagire yumve kandi atwishure Von Einzelnen, besonders aus Zürich, hari indamukanyo nyinshi zo kubaha ku bantu ba- bamwe bamwe na cyane cyane ab'i zurich Eh, numvise mwenda tumwe w'i zurich avuga yuko haheze imyaka myinshi aza kumva ijambo ry'imana und er sagt, aramaze kuzi crefere de kabiri cyangwa gatatu yabwiye uwundi mwenda data ati ati eine Innigkeit, ati mwenda data Herzlichkeit, N- n- eh, ya- sinari kure narashoboye kuvyumva yaravuze ati mwe ndata ati muri iyi myaka yose sinigeze mbona u- ubucuti cyangwa uguhuza urukundo ruri hagati yacu cyangwa gutahurana kuri hagati yacu muri iyi myaka yose. sinigeze ndabibona ahandi hantu kandi ndibaza yuko arivyo imana ishaka kugaragaza habwirizwa gusigara amakanda ijambo ijambo ijambo ntirishobora gutakara gutyo ariko ribwiza kwinjira mu mitima yacu kandi rikagira icyo rigaragaje sondern das, atari kugaragaza ikintu gusa ahubwo ribwiza kugaragaza icyatumye imana irirungika kandi turizera yuko ijambo ribikora akenshi riba ari ijambo rikomeye cyane ri- ri- rihimbura ibintu rigakata ibintu cyangwa rikinjira rikanyengetera ibwina kandi ijambo ry'imana rifite ubukuba eh, kuru- rifite ubugi buruta ubw'inkota zose rikinjira eh, rigatanya imwe muri bugingo ja manchmal so Dinge, die wir nicht schaffen.
kandi akenshi n'ibintu tudashobora gutandukanya twebwe Ist seelisch bei den Menschen.
hari ibintu byinshi Und sie stellen es als ibintu usanga ari ibintu bisanzwe ku bantu ariko abantu bakabizana nk'aho umengo ni by'imwemo ariko ijambo ry'imana rika- rigatandukanya ijambo ry'imana riratandukanya imwe muri ubugingo rigatandukanya igufa n'umusokoro nicht geschieden, kandi nta na kimwe usanga gisigaye kitatandukanijwe kitagorowe neza Wochenende war für mich ein Segen.
winga ushize kuri jewe wa- hambereye umugisha bya- wam- yambereye umugisha mwinshi Eh, kandi nguma nibaza igihe nsigaje kuguma nihoza ibyo gufata akanya gakwiye gufatira akanya igihugu cy'ubusuwise nk'uko babinsabye Es ist immer ein tiefer Schmerz mit allem verbunden. Mit allem.
ivyo vyama bimbabaza cane Ich war vor der Kuvy- iyo ndavyo ivyo dukora vyose rero kuwingweze imbere yuko igikorane gitangura nari merewe neza nari nimva nimerewe neza nari merewe neza cane nari nimva neza imbere yuko igikorane gitangura ariko naciye ndonka inkuru mbi cane gose iminota cumi imbere yuko igikorane gitangura rero kuri jewe umugisha wose waciye uhagararira ngaho nyene hama ndaramuye amaso ku mana eh, narashoboye gutera nje imbere ngenda ha- avugirwa ubutumwa inyuma rero y'igikorane mwendatumwe yaraje umwe muri bene data Aber a- ampamagara izina ryanjye gake cyane Eh, n- n- Eh, sinabimenyereye cyane ampamagara mu izina ryanjye ariko haraheze imyaka yarambariye ati mwene data evald ati muri suwise ati urahafise y'abagenzi batari bake ati kandi nanjye ndi umwe muri abo bagenzi ufiseyo Nyuma- nyuma y'igikorana cyaraza ibyo bi- yaciye aza ibyo bishyika gake acara mu- muri myaka yose biba- biba gake acaraza imbere yariko arakorora amusozi menshi arambwira ati "Ew- evalde uno munsi imana yavuze iciye muri wewe kumure mwebwe ni- ntacyo bisiguye kuri mwebwe ariko iyo umuntu aje akaza imbere umutima wiwe u- uciye bugufi akaza aje kuvuga ijambo ry'imana iyo yumvise yuko abantu bahezagiwe ariko aravuga ijambo ry- ariko aravuga ijambo ry'imana arumva yuko anezerewe arumva ko ari nko guhumurizwa hariho ikintu rero ikintu cy'imirenza ko gitoya cyane cyaciye gihindurwa na mwe mukiba ikintu cyiza cyane mu mutima w'uwo muntu pawulo aravuga ati atu- ati ukumenya gufise igihe ku- kuzoshira ariko imana yo ni- ira- iratunganye kandi n'ijambo ryayo riratunganye hari uhere uvuye rero ku bi- hari ibintu rero tuba twavuze bi- bi- bi- bitoyi kumure tukazana ibintu bitoyi ariko imana irashoboye gufata i- i- ihe- ihereye kuri ibyo bintu bitoyi iga- ikerekana ibintu binini cyane mu buryo butunganye cyane gutyo rero eh, ibintu byose bikagendura neza ku bw'ubuntu bw'i- ku bw'ubuntu bw'imana ariko bene data barashaka cyane yuko ngenda inshuro nyinshi ngenda kenshi cyane mu buswisi kandi nkafatira umwanya ukwiye ntawinga n'umurigero ubaho nigeze njayo abantu ntibabure kwishikanira imana ngo babure gushikanira ubuzima bwabo imana baba batatu bane icenda cumi cyangwa uko baba ari kose baraza bakishikanira bagashikanira ubugingo bwabo imana kandi abo bantu barakeneye kurongorwa barakeneye umwungere n'ibindi kandi two- twa- twarifuje muri iyi myaka yose iheze yuko im- bi- twabyifuje bivuye mu mitima yuko imana ihezagire bene data bene data bagakoreshwa ku buryo bashobora kubera umugisha abandi bivuye mu mutima rero ndifuza cyane uno munsi ko imana ishobora guhezagira abantu abantu atakindi batiyumvira ibyabo ariko by'ukuri bafise ku mutima igikorwa cy'imana mu mitima yabo ariko turi hano kugira ngo dushimire imana ku bw'ibyo yakoze kandi ndizera bivuye mu mutima yuko turi mu minsi ya nyuma yo kwitegura kwacu ndizera nk'uko nabivuze mu kanya gaheze ko ijambo ry'imana ritabwirizwa kuguma rizunguruka mu mitwe yacu cyangwa ngo ritakare mu kirere gutyo ahubwo ribwirizwa gufata ikibanza mu mitima yacu kandi rigashitsa rikerekana icyatumye imana irirungika Twas- twumvise eh, kandi twasomye ngaha mu ijambo ry'intangamarara abifiri ku gice cya kabiri umurongo wa mbere ngo nuko nimba hari ukuremeshwa muri kristo iri jambo turamaze kuryiga ko eh, hano nimba atakuremeshwa atabyo guhubura biv- muri kristo muri icyo gihe turashobora kwiba- kubyibagira kuko ntacyo biba bimeze kuko nta kindi bizokora atari ukonona ibintu gusa nimba hari ukuremeshwa muri kristo ukuremeshwa cyangwa ugukosorwa dushobora kuvugira abantu mu izina ry'umwami kandi tugashobora kubivuga imbere y'umwami wacu mu nyunga z'umwami wacu mbega tu, tu, eh, mbega dufata gute bagenzi bacu iyo turi imbere y'umwami tubimvuga kuri mbega twigenza gute imbere y'abandi mbega twovuga iki twobwira iki abandi hamwe umwami yoba ahagaze neza na neza iruhande yacu twovuga iki yaba twari tuzi by'ukuri tuzi neza tukamenya yuko ari hagati yacu ari iruhande yacu um meine Mbega- Worte, um deine twovuga iki deine Gedanken, um uns twokwiyumvira iki mbega byongera gute ku majambo yanjye ku majambo yawe ku byiyumviro byawe n'ibyiyumviro byanjye twebwe twese akenshi turavuga amajambo atabereye kandi umwami wacu yaravuze ati wubwira mwene se ngo wakijujuwe und wer sagt, du ngo wagipfuye azoba akwiye gutabwa mu muriro wa gehinomu kandi ubwira mugenzi we ngo wakijujuwe aba akwiye gucibwa ko ni- kwiteka aba akwiye gucibwa kwiteka nk'uko byanditse muri matayo gatanu umurongo wa mirongo irindwi na kabiri turavuga tuti imana niyizi ni yonyine niyizi ibyo tuvuga kandi ikirenze ko angewohnte tu- tu- twifata ko turi abantu bagororotse ba mbere bari ku isi ariko si uko bimeze siko bimeze siko twari dukwiye kwifata imbere y'imana turashobora kugira ukubaha imana tumenyereye gu- ku- ku- ku- kuyikorera atacyo gusobanura imbere y'imana bringen kann.
ariko icyo dukeneye ni ikintu kiribwira muri twebwe ikintu imana ishobora- ishobora gushitsa mu mitima yacu by'ukuri tubane nayo n'imi- bivuye mu mutima wacu tube umwe n'ijambo ryayo tube umwe n'igikorwa cyayo kandi tube umwe hagati yacu kandi tuyizigire ko izokora ibyo yasezeranye N- nuko namba hari ukuremeshwa muri kristo namba hari ukwirwa mu kuva mu rukundo namba hari ugusangira mwemu kuko uru nirwo rufunguzo uru nirwo rufunguzo ahari ugusangira mwemu ugusangira mwemu kuri hehe kuri hajya mwema ashobora gushiraho ubufatanye ugusangira kuvuye kuri mwemu kuri aho mwemu aduha guhuza n'ijambo hajya hari aho niho hari ugufatanya kuvuye kuri mwemu ibindi byose kuba ari ugufatanya eh, gufatiye ku- ku kumenya ugufatanya kuvuye ku- ku ku nyigisho cyangwa ku- ugufatanya kuvuye ku mashengero atandukanye Ha- kuko hari amashengero menshi ariko ugufatanya kuvuye kuri mwemu ni ikindi kintu kandi aho niho imana ikeneye kutuzana ugufatanya cyangwa gusangira kuvuye kuri mwemu Inniges ni ni ukugirira- ni ukugiranira imbabazi ni ukugiranira ikigongo bivuye mu mutima ni ukugiranira imbabazi ni ukugiranira ikigongo bivuye mu mutima kumbure ko mudashobora kubitahura icyo ari cyo kugirira imbabazi umuntu kugirira ikigongo umuntu icyo iyo usanze umuntu ari mu ngorane ukamugirira imbabazi mu- ni- ntimushobora kwibaza ukundi ibyo bintu bimugirira ikimazi icyo bizana muri uwo muntu icyo imbabazi zivuye ku mana zishobora gukora mwese mbananama aravuga mu butumwa bumwe yuko imana ikiza mu buryo butandukanye mwese mbananama akavuga yuko imana ikiza bitewe no mu rukundo nimba urukundo rw'imana rushobora kuva kuri twebwe rukajya ku bandi rukashyika ku bandi tugashobora gutahura tugashobora kuruha kuruha ko abandi nk'uko imana ishaka eh, muri icyo gihe uyu muntu ahaguruka akabyuka mu kwizera kandi imana ikamukoraho agacakira hari uburyo bwinshi imana ishobora gukoresha kugira ngo ishobore gukora igikorwa cyayo Ah, turabona ngaha aye mu bifilipi igice cya kabiri umurongo wa kabiri ngo nimuze umunezero wanjye muhwaniza imitima musangira urukundo rumwe muhuje umutima n'inama kandi ubwo ubu bumwe turabubona uku guhuza turabona mu- muri mu bifilipi mu bifilipi igice cya kabiri umurongo wa gatanu ngo ngo mugire wa mutima wari mu- mugire wa mutima muri mwebwe wari muri kristo yesu ibi ibi nibyo dukeneye uno mutima dukeneye kugira ngo dushobore kugenda duhuza tugana ku ntumbero imwe umurongo wa gatatu ngo ngo ntimugire icyo mukora kubwo kukebana cyangwa kwifata uko mutari ariko mwicije bugufi umuntu wese yumvire yuko mugenzi we amuruta Und das sage ich wirklich, amen weil ich darüber verstimmt wäre, ibi sondern ibi si ndabivuze kugira ngo ndabatsitaze cyangwa ndababaze ariko oder ni ukubera ko eh, nababajwe no kumva bavuga yuko ngo ngo muri iyi myaka yose ngo ngo ngo ngo ntitwahaye akaryo bene data benshi ngo bashobore kuza hano bavuge ubutumwa ihr viele Jahre gläubig seid.
Byara- byarambabaje kubyumva bavuga gutyo kandi ndaba- ndaba- ndababaza ikintu mwebwe mumaze muri hano na cyane cyane mwebwe mumaze imyaka myinshi mwizeye mwamuzi ishengero mu mashengero yo mu mye- mu minsi heze aho baba barahaye umwanya bene data kugira ngo bashobore kuvuga ubutumwa nk'uko byagenze hano Haben wir die Ellenbogen mbega none mwabonye twifata nk'abami hano von innen cyangwa mwabonye tuduza ibitugu hano cyangwa twa by'ukuri cyangwa twarahaye ikibanza abandi bose baba bo ngaha cyangwa abavuye hanze ntitwabahaye ikibanza an Nti- die Wand oder baba bo ngaha cyangwa abo hanze kandi baza yuko ndibaza uno munsi kuri bya bintu byavugishwa eh, wa cya gihe kandi reka ndabishimangire ko ndizera bivuye mu mutima yuko imana yaduhaye impano nyakuri an die eine kandi birababaje by'ukuri kubona bariko baratunegura ariko niba hari ikintu nciye nibaza ko hari ikintu cavuzwe muri ibyo bintu byavugijwe ngo na- a- nu- un- bavuze ngo ubuvugishwa bwavuze ngo ntiwishire mu- ku murongo wa kabiri ntuje kure ariko ge- fata ikibanza naguteguriye fata ikibanza nagushiriyeho
nicht vorgedrängte aho ngeza kumenya eh, Übersetzungen imana ifashe machen müssen.
ariko aho ngeza kumenya sinigeze nshaka gufata ikibanza cya mbere yego nibyo nasobanuye ubutumwa mu kidagi ariko mu bindi mu bindi bisigaye nahaye akaryo bene data bandi Er soll die Eh, nari navuze nti nimuze bamuza mu gikorane hakiri kare kugira ngo habayeho umuntu afise a- ijambo yumva ashaka kuvuga yumve yidegembya kugira ngo ashobore kurivuga ariko nk'uko mubizi eh, eh, umuntu ashobora gukora neza buri gihe ntiyonezereza bose imana yonyine iyo ibishoboye Demut hano rero turabwigwa mu bifi bw'igice cya kabiri umurongo wa gatatu ngo ntimugire icyo mukora kubwo gukebana cyangwa kwifata uko mutari ariko mwicishe bugufi umuntu wese umuntu wese yiyumvire yuko mugenzi we amuruta umurongo wa kane wenn wir uns selber kandi umuntu wese yiyumvire- ntiyumvire iby'iwe ariko yiyumvire n'iby'abandi amen kandi niba twebwe ubwacu two kwiyanka tugasaba imana kugira ngo ihezagire abandi wir uns innig und auch nk'uko nama nabivuze über jeden Schmerz nimba dukeneye guhezagirwa tubwirizwa kunezerwa bivuye mu mitima tukanezerwa gebraucht.
iyo imana ihezagiye abandi kandi niba dushobora kunezerwa ko imana iriko irahezagira kandi ikoresha mwene data muri icyo gihe igihe kiba kigeze kugera ariko ishobora kuduhezagira kandi ishobora kudukoresha tunezerewe iby'abandi Ich habe es ntihagire ikintu na kimwe dukora kuko gukebana cyangwa kwifata ko tutari hier zurückziehen.
nashaka nk'uko nama nabivuze nashaka by'ukuri mm, nigire kure gatoyi kugira nzo ngaruke nzogaruke mu bundi buryo ngaruke n'uwundi muntu mushasha kugira nshobore gukorera imana nidegembya ni bande bemeye yuko nshobora kubikora kugira ngo mare igihe ntahari Das spielt eigentlich keine Rolle.
oh.
Der Wille Oh, Gottes ndabona muguma murangaguzwa iburyo n'ibumoso ibyo nta kamaro bifise kugomba kwimana niko kubwirizwa gushitswa muri byose twararenganye imyaka y'ubwana aus zwei dukeneye yuko imana yakira ibifite uburenganzira mu kanya gaheze nasomye umurongo wo mu ngoma ya kabiri igice cya mirongo itatu hari ikintu cyankozeko cyane ingoma ya kabiri eh, umuro igice cya mirongo itatu uhereye ku murongo wa cumi na gatanu Dann schlachteten sie das Passa.
maze ku munsi ugira cumi na kane wo muri uko kwezi kwa kabiri babaga ibya pasika Um die Leviten fühlten sich maze abaherezi n'abalewi baramaramara baraheza bariyeza bazana ibimazi byo koswa mu ngoro y'uhoraho ihre Amtsgeschäfte umurongo wa cumi na gatandatu pflichtgemäß, wie es bahagarara mu myanya yabo basa- basanganywe nk'uko byashinzwe na mose umuntu w'imana abo baherezi bamije amaraso abalewi ari bo bayabahereje
Es gab nämlich viele unter den Versammelten, die sich umurongo wa cumi n'indwi kuko muri iryo koraniro hari benshi batiyejeje bituma abalewi ari bo bagerwa kubagira umwagazi wa pasika umuntu wese ahumanye kugira ngo babereze uhoraho
ja, die Mehrzahl des Volkes umurongo wa cumi n'umunani kuko abantu benshi cyane batari biyejeje cyane cyane bari abo mu befurayimu no mu bamanase no mu bi- no mu bisakari no mu bazebuloni bagapfa kurya ibya pasika uburyo butemewe n'ibyanditswe kandi hezekiya yari ya- yari yabasengeye umurongo wa cumi n'icyenda ati uhoraho ari we munyabuntu naharire umuntu wese ashyize umutima ku kurondera imana ari we uhoraho imana ya ba sekuruza n'ahatejejwe nk'uko ibyagezwe by'urusengero rwera biri nuko uhoraho yumvira hezekiya atunga abantu umurongo wa mirongo ibiri hano hari ikintu ciza cyane mura- muri rino jambo abantu b'imana bari bakoranye kandi twasomye yuko abenshi batari bakurikiye ibisabwa kugira ngo bashobore kwiyeza imbere y'uko barya ibya pasika abaherezi rero bari bagiye mu gihengeri baca batanga ibimazi ku bw'abo bantu hanyuma baca babasukako amamija kw'amaraso ntibavuze abaherezi ntibavuze ngo ntibavuze nicyo bavuga ngo ngo ko mutiyejeje rero nimugume hanze ariko ahubwo baciye bagenda batanga ibimazi ku bw'abo bantu batiyejeje igikorwa nyakuri cy'abaherezi aha niho tugisoma muri ino mirongo nicyo gikorwa cy'abaherezi hano hano aravuga aravuga ngaha muri Ezekiya aravuga ngaha ari ku murongo wa cumi n'umunani ngo ngo Ez- Ezekiya yari yabasengeye Eze- Ezekiya yari gushobora kuvuga ati cyangwa abaherezi bakavuga bati bakavuga ngo ngo ngo ngo muzoza ikindi gihe uno munsi ntimu- ntimujya ku- ntimujya ibya pasika ariko abantu barariye ibya pasika baraba- bara- bahanze amaso uhoraho naho batari bak- bakwiriye kubirya nk'uko ibyagezwe bivuga ariko mu mitima yabo bari abantu barondera imana kandi barifuza mu mitima yabo bari icyo bifuza mu mitima yabo maze imana ikiraba mu mitima yabo iki iki ikiremera yuko abandi batanga ibimazi ku bw'abo bantu batiyejeje kandi bongera bamija kw'amaraso maze noneho baca bararya ku bya pasika Ezekiyasi- ezekiya rero aca atangura kubasengera mbega ikintu cyiza nta wundi muntu yavuze nta muntu yabakariye ariko umwe wese yakoze nk'uko imana yashyize mu mit- mu mutima wiwe nk'uko imana yabishyize mu mutima wiwe mu iherezo ry'ibyo byose imana yarishyuye iryo sengesho kandi nta muntu n'umwe yakubiswe n'imana ahubwo bose barahezagiwe Ezekiya- Ezek- ezekiya rero aca aravuga mu isengesho ryiwe ku mpera y'umurongo wa cumi n'umunani hezekiya yaciye avuga ati harira bano bantu mbega ubuso umutima wari muri yesu kirisito mbega iki si cyo gikorwa cy'ubuherezi by'ukuri ntibavuze ngo ngo ngo ngo yego ngo nabo kwa zaburoni nabo kwa isakari ngo abo bantu ngo ngo abo bantu bose baje ngo nimubagumize hanze oya ahubwo barariye ku bya pasika barabiriye ko barabiriye ko nk'uko twavuga uno munsi tuti bariye batabereye nk'uko twabisoma mu bikorino ba mbere igice cya cumi na rimwe ariko amaraso yari yasesetse bose bamijwe ko amaraso mu mitima yabo barondera imana hano rero niba handitswe hano ku murongo wa cumi n'umunani haranditswe ngo ngo kuko abo bantu benshi cyane batari biyejeje cyane cyane m- bari abo mu bayefurayimu no mu bamanase no mu bisakari no mu bazaburoni bagapfa kurya ibya pasika uburyo butabere n'ibyanditswe kandi eh, ariko bariko barya bya pasika imitima yabo yari yari yari yumiye ku mana no ku byagezwe by'imana nubwo batari bakoze ibisabwa kugira ngo bashobore ibigo- iby'imana yari yategetse kugira ngo bashobore kwiyeza none ninde muri twebwe ataracumura ku ijambo ry'imana na rimwe ninde muri twebwe ataracumura ku ijambo ry'imana na rimwe hanyuma turabona yesu umuherezi mukuru yasetse amaraso yiwe yaducunguje amaraso yiwe kandi ubu turashobora guhagarara turi munsi y'amaraso yasesetse nta muntu n'umwe yigeze adusengera nk'uko yadusengeye kandi nta kibi na kimwe gishobora kudushikako haranditswe hano ku murongo wa cumi n'umunani ngo ngo ngo nguwo arahariwe munyabuntu ntaharire umuntu wese mbega ubu si umutima w'umuherezi uhoraho we munyabuntu ntaharire umwe wese mbega iwuso wabwiza kuba uri umutima uri muri twebwe umutima wari muri yesu ngo mugire wa mutima wari muri yesu kirisito abifilipi kabiri mirongo gatanu niwe mbabazi kandi yaratubabariye niwe kwiyuzuza kandi yariyujuje natwe niwe bugingo budashira kandi yaduhaye ubugingo budashira niwe mwana w'imana kandi yatugize abana b'imana niwe muherezi mukuru kandi yatugize natwe abaherezi niwe mwami natwe yadugize abami rero muri icyo gihe ni igikorwa gisozerewe haravugwa ngaha ku murongo wa cumi n'icyenda wa ngoma ya kabiri wa gatatu ngoma ya kabiri igice cya mirongo itatu ngo ngo naharire umuntu wese ashize umutima wo kurondera imana ari we uhoraho imana yabasekuruza n'ahatejejwe nk'uko ibyagezwe by'urusengero rwera biri ariko bano bantu barinjiye ahera bari bafise mu mutima icyifuzo cyo gukora iby'imana yateguye baje batejejwe basubiye muhira bejejwe ubu uku niko kuvugwa ubu niko butumwa bwiza hano ku murongo wa mirongo ibiri naho ngoma mirongo itatu umurongo wa mirongo ibiri ngo ni ukuhoraho yumvira hezekiya atunga abantu imana izokumva buri sengesho risenzwe risengewe abandi imbere y'inyonga z'imana umuntu iyo yabikoze nk'uko amuhereza abwirizwa gukora imana ntishobora kwishyura umuntu yaje avuga ngo jya urabona ko ntameze nk'ujya urabona ko ntameze nk'abandi ariko iyo umuntu aje akavuga ati mwami niwibuke bendata bose niwibuke bashiki bacu bose ntunyibuke nanje turi imbere y'inyonga zawe nimba hari ikintu kitakubereye mwami nta kundi twobigenza turi hano kandi dukeneye kujya ku meza yawe mwami mwami ntunyishure ntumanure amaraso yawe kuri twebwe ntagire icyo duharura ko ahubwo duhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe mbega ni igiki dufite tutahawe kugira ngo dushobore kwishyira hejuru ni igiki dufite tutahawe kugira ngo twishyire hejuru paul aravuga ngo ngo ukeneye kwishyira hejuru cyangwa ukeneye kwirata yirate mu mwami kandi yirate kubona imana ari umunyembabazi kandi ikaba iha impera bayirondera iri jambo ryankozeko cyane narisomye meze nk'umuntu yihuta ariko ryankoze ko cyane mu mutima abisirayeli urabye mu buryo bw'umubiri bakora ibintu nk'uko ijambo ry'imana rivuga ariko mu mitima yabo ntibari bameze nk'uko imana ishaka yamara umwagazo wa pasika hamwe n'amaraso byari bihari hari hatanzwe impongano bari babasengeye hari ikimazi kandi igikoraniro ryari ryashoboye kuba kandi uhoraho umunyabuntu nk'uko byanditswe hano yari yababariye bose arabahindukirira arabahezagira mbega natwe kuno mugoroba ntimushaka yuko turaramura amaso ku mwami wacu we si nk'abandi bantu bose ariko ni umucunguzi wacu ni umwagazi w'intama wemeye urakeregwa ni umuherezi mukuru yatanze ikimazi yapfuye ariko aradusabira ariko aradusengera kandi aracyadusengera n'uno munsi asengera umwe wese mbega ntitwabwiriza kuza muri ubwo buryo mu kwizera maze tuvuge tuti mwami rero turabana ubuntu mwami tuvuge tuti nta na kimwe mfite cyo nokuzanira mwami ni wowe byose kuri jewe imana biciye mu maraso ya sese y'umwagazi w'intama biciye mu ijambo no kuri mwemu ni ireme ugusangira mwemu hagati y'abacunguwe n'amaraso kugira ngo dushobore kuyihimbara kandi ishobore kuduhezagira kandi iryo ngiryo sengesho ryacu kuno mugoroba kugira ngo ishobore kuduhezagira ishobore guhezagira abo bose mu buryo ubu cyangwa buriya kandi binabivuze mfise umutima ubabaye uremerewe kugira ngo imana ishobore guhezagira abo bantu bose bari mu- bari mu- bari mu yindi mpwemu bari mu yindi mpwemu imana ibagirire imbabazi ibabohore kandi ibagirire ubuntu und darüber rief. Ändert kubacira urubanza cyangwa kubavuga ibyo ntacyo byohindura ariko isengesho rirahindura ibintu dusenge kandi twizere dürfen schon heute sagen, kandi dass turashobora kuvuga uno munsi tuti umwami ku iherezo azonesha die Liebe Gottes kandi urukundo triumphieren ruzonesha mu bayo mu bayo ntihazosigara ugwanko na rukeyi canke igono canke ishari canke ibyo bintu byose byose bizokugwaho wird dann ariko kamere y'umwami nach allen umutima uvuye ku mana kwi- ku mpera y'ibintu byose tumaze guhumanurwa tumaze guca mu bigeragezo byose tumaze guca mu byo tubwirizwa gucamwo byose ku iherezo ibintu byose bibi tuzosanga byakorotse byavuyeho nta kujya kw'inzahabu yakuwe ku bucafu bwose kujya inzahabu ikugwamo inkamba du- dufise ubu- agaciro kurusha inzahabu zakuwe ku bucafu bwose n'umuriro imana nihagarike ukwizera kwacu ihagarike neza ukwizera kwacu kandi buri gihe iduhe umutima ugororotse kugira ngo dushobore kumenya und lasst dushobore kwitahura twimenye iyo tuje mu nyonga zayo kandi ibitumenyeshe tubimenye mu- ibyina muri twebwe ntihagire umuntu n'umwe ashobora kuza imbere y'imana uko yishakiye nimba dukeneye kuza imbere y'imana tuze gusa duciye munsi y'amaraso y'umwagazi w'intama einen anderen Weg, Gott zu begegnen, Am- gibt es für kein twacunguwe kandi dutunganywa n'amaraso nta bundi buryo buhari bwo gushobora guhura n'imana ku mwana w'umuntu ku isi kuko Uhoraho yaravuze aciye muri yo baravuga ati imana na- n'abahera bayo ntibayitunganiye ati n'abamarayika ntibayitunganiye imbere yayo imbere y'imana uwera eine Schar, die ist u- uyi- imbere y'imana byose biranduye angerechnet.
ntitwihende ariko hariho umugwi w'abantu ba- ba- bejejwe abo ibyaha n'amakosa bi- bita- bi- batakibiharugwa ko kuko amaraso y'umwagazi w'intama avuga abavugira hariho umugwi w'abantu bagira ubuntu n'imana bagenderewe n'imana kandi baronse kubabarirwa
In seine twe tumeze nk'abo bantu rero eh, tuje imbere y'inyonga zayo dufite isoni turafite isoni turafite isoni ariko ku rundi ruhande turuzuye amashimwe eh, turashobora kuyizanira imitima yacu tukayizanira icubahiro muri byose imana eh, tu- twizigire yuko imana yaduhezagiye biciye mu kurimbura ku majambo yayo kandi twese tugirire imbabazi kugira ngo dushobore gusenga amen data wa twese uri mu ijuru ndagushimiye vuba mu mutima ku bw'ijambo ryawe ryera ry'imana ku bw'ibintu byiza twashoboye kumva byashoboye kuvugwa ndagushimiye kubona wa- washoboye kuvugana natwe biciye mu ijambo ryawe na mwemu wawe kubona washoboye kutwigisha kandi washoboye kutwereka uko dukwiye kwifata mwami mukundwa turaje imbere yawe dukeneye gukora nk'uko abantu bawe bakoze duhange amaso umwagazi w'intama wa- wa- watanze w'ikimazi dusabiranire hagati yacu turi imbere y'inyonga zawe yewe mana yo mu ijuru nudutunganye nudukure ku imyanda yose biciye mu maraso yawe nutweze mwami kandi uheshe ishubahiro izina ryawe kandi wemeze ijambo ryawe kandi nufashe aba bose bagira icyo bandika urazi imibabaro bafise turagusavye ngo ubagirire imbabazi kandi ubafashe mu izina rya yesu amen amen